Iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM ijana na kane n'ibice bitatu, mu Burundi ni kuri metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe. Muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, ndabasuhuza mwese kandi mbaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo. ibiganiro byacu birabimburirwa n'amakuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezwaho na aloyizi bigirimana urakoze ejeni tuyahere mu yavugwa kuri afurika intambara hagati y'abarobere hamwe n'inteko za leta ndetse n'abayishyigikiye muri santara afurika zahitanye ubuzima bw'abanyagihugu barenga igihumbi n'amajana abiri mu mwaka uheze ishyirahamwe mpuzamakungu oni ryavuze ejo ku munsi wa gatatu ko ubwicanyi bukorerwa abasivile muri santara afurika buri ku rugero ruteye ubwoba oni ivuga ko n'aho iyo ntambara yatanguye mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu isa n'iyacureshe kuva mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani abantu bashika igihumbi n'amajana abiri na mirongo ibiri barishwe kuva mu kwezi kw'indwi k'umwaka uheze gushika mu kw'indwi kw'umwaka wa bibiri na mirongo ibiri na rimwe amatohoza yakozwe na oni muri centre africa yabonye ko hakozwe ubwicanyi ndengerabutungane kuboreza igufa abanyagihugu guhagarika abantu no kubata mu mvuto ata mpamvu zirinze gutangwa raporo ya onu ivuga ko urunani rw'imihari yitwaje ibirwanisho coalition de patriote pour le changement cpc mu funyafunyo wagirizwa kwica abantu barenga icya kabiri cy'abatohojwe ko ishyirahamwe ry'abagiraneza ry'abaganga batagira imbibe medecins sans frontiere ry'abafaransa ryaravuye mu ntara zo mu burengero bwa kamerune inyuma y'amezi umunani leta yararihagarikiye ibikorwa abategetsi ba kamerune bajyagiriza gufatanya n'abo mu gice cy'igihugu kivuga ururimi rw'icyongereza bagomba kwiyonkora ku gihugu ariko ibi byagiriji oms irabihakana abakora mu mashyirahamwe atanga imfashanyo bavuga ko itahuka rya msf rimwe mu mashyirahamwe yari agisigaye akorera muri ako karere k'intambara bizosiga ibihumbi by'abanyagihugu batagira gitabara mu by'amagara yabo
washington ijwi ry'amerika mu yavugwa mu makungu abatalibani baranegura leta z'ubumwe za amerika ku cyo bise ukwivanga mu byo muri afghanistani mu kwimurira abasivile bafashije inteko mvamakungu muri amerika amerika ku munsi wa mbere yatangaje umugambi uha amahirwe y'ubuhungiro muri amerika abafashije gusobanura indimi n'inyandiko muri afghanistani hamwe n'imiryango yabo amerika hamwe n'inteko za otani basigaje indwi zidashika kuri zine ngo bazobe bavuye muri ico gihugu abatalibani barongeye kwiyemeza ko ata munyagihugu bazogirira nabi igihe abasirikare b'abanyamahanga bazoba bavuye mu gihugu bose basaba amerika n'ibindi bihugu guhagarika iyo ngendo yo kubatwara abanyagihugu babo ariko amerika ivuga ko atacyizere gifitiye abatalibani kuko ngo biriko biragaragara ko bariko barica abanyagihugu mu turere bamaze kwigarurira mu makungu kandi ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu oms ryarasabye ejo ku munsi wa gatatu amakompanyi y'imiti ahingura inshansho za covid cumi n'icyenda kugabanya ibiciro byazo kugira zishobore kuzoronkwa byoroshe n'inyuma y'amakuru y'uko amahinguriro abiri agiye kongereza ibiciro by'inshansho zabo ku bihugu bya buraya amahinguriro pfizer biontech hamwe na moderna baradugije ibiciro bashingiye ku nshansho bahingura bakavuga ko bazihinyanyuye kugira zihangane n'amoko mashasha ya covid cumi n'icyenda ariko ariyadukiza ihinguriro fizo rizokura urucansho ku madolari cumi n'umunani gushyika kuri mirongo ibiri n'atatu nayo moderna riyakure ku madolari mirongo ibiri n'abiri gushyika kuri mirongo ibiri n'ane mariangela simao umuyobozi mukuru wa oms ajejwe igisata c'imiti n'incansho yabwiye amesha makuru ejo kwa gatatu ko ayo mahinguriro akwiye kwisubirako akagumiza ibiciro uko vyahora kugira izo ncansho zizobashe kuronswa benshi
aloyizi bigirimana urakoze kutugezaho aya makuru havugwa hirya no hino ku isi mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari by'afurika impunzi z'abarundi ijana na mirongo inani zari zimaze imyaka ibiri mu nkambi y'agateganyo ya mongemonge mu mujyi wa baraka zimuriwe mu nkambi ya murongwe iri muri teritwari ya fizi intara ya kivu y'epfo muri kongo mu binezere ni uko ngaho ari ahantu dushonje tuzoshobora gusohoka ikambi tukajya guca ingero ntabwo hameze nk'imongemonge imongemonge ho batwugana hari hameze nko mu gasho ndanezerewe cyane turi kumwe n'ibibondo byanjye ndanezerewe rwose kubona yuko nshyitse ahantu nisanzuye ntoshobora kurima nkimbura
abo ni bamwe muri izo mpunzi z'abarundi mu rwanda harifashishwa utudege tuzwi nka drone mu kugeza imiti ku barwayi ba kanseri mu rwego rwo kuborohereza mu ngendo muri ibi bihe hubahirizwa ingamba zo kwirinda covid 19 izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye ni mu kanya ku buryo burambuye ntimujye kure radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tugiye gukomereza ibiganiro byacu mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika kugeza imiti ku barwayi ba kanseri mu rwanda bikomeje kuba ikibazo muri ibi bihe gukora ingendo hirya no hino mu gihugu rimwe na rimwe bigorana kubera ingamba zo kwirinda covid cumi n'icyenda ubu mu rwanda harifashishwa utudege tuzwi nka drone mu kugeza imiti kuri abo barwayi basanzwe iwabo inkuru mugezwa na mugenzi wacu asumutakaboye umuryango utegamiye kuri leta witwa inshuti mu buzima ufasha abarwayi ba kanseri mu rwanda usobanura ko icyorezo cya covid cumi n'icyenda cyatumye batekereza ubundi buryo abarwayi bavurwa ku gihe kandi badakoze ingendo uyu muryango usobanura ko nyuma yaho hagiye hashyirwa gahunda ya guma mu rugo ndetse abaturage bakabuzwa kuva mu turere twabo bajya mu tundi bifashishije utudege twa drone mu gutanga imiti muganga ashyirambere sipriye umukozi w'uyu muryango yabwira dijwi ry'amerika ko utu tudege twigurutsa twabafashije muri ibi bihe mu kugeza imiti ku barwayi ba kanseri basanzwe bakurikirana bari hirya no hino mu gihugu kuva iki cyorezo cya covid cumi n'icyenda cyagera mu rwanda abarwayi ba kanseri nyine kimwe n'abandi barwayi bafite uburwayi bwa karande bahuye n'ikibazo cyo kugera aho bafatira serivisi kandi ibi byashoboraga kubagiraho ingaruka zikomeye cyane urabizi iyo umurwayi ahagaritse imiti uburwayi burakomeza ndetse bukaba bwamujyana twahise dutekereza uburyo twafasha aba barwayi twarebye abarwayi bafata imiti yo mu kanwa badakeneye gukora ingendo cyane ni ukuvuga ngo iyo umurwayi wa kanseri yaje kuvurwa hari ababanza bakabagwa agafata imiti aterwa mu mutsi akagira ubwo afata icyiciro cy'imiti afata mu kanwa y'ibinini agomba gufata nk'imyaka itanu abo rero ni abarwayi usanga mu by'ukuri n'ubundi adakeneye kubonana na muganga ako kanya twebwe umuganga wacu yarabahamagaraga agahamagara umurwayi akumva uko ameze haba hari ibizami akorerwa tukamwohereza ku bitaro biri hafi ye bakamufatira ibizami bakabitwohereza kuri watsapu twabona ibizami bimeze neza tukamwohereza imiti dukoresheje za, za, za drone uyu muganga asobanura ko abarwayi bagezwaho imiti ari abatarembye ariko bamaze kugezwa ku rwego rwo kuvurwa hifashishijwe imirasire bo bafashwa bakagezwa kwa muganga imiti baterwa mu mutsi yo ntabwo ushobora kuyohereza na drone birumvikana ko abo barwayi bafata imiti baterwa mu mutsi bita shimiyoterapi bo bagomba kuza kuri santere aha habayeho gukorana n'inzego nk'ubuyobozi bwa polisi koherezaga imodoka mu bice bitandukanye by'igihugu zikagenda zikazana abarwayi zikabageza aho bivuriza i butaro kavurwa mu gihe dutegereje kubasubizayo tukabacumbikira mu icumbi rihari ry'abarwayi aho barangiza imiti tukabasubiza mu rugo uko tubajyanye tukazana abandi ahubwo ikindi twakoze ni uko twakoranye n'ibitaro bya kanombe muzi ko bafite ikigo gishyashya kivurirwamo kanseri tubasha kwegereza serivisi abarwayi ahangaha i kigali ku buryo abarwayi bose baturuka mu mujyi wa kigali abaturuka mu ntara y'iburasirazuba ndetse n'igice cy'amajyepfo abo ntabwo bajya i butaro ahubwo tuza kubavurira hano i Kigali muganga Shirambere asobanura ko gusangisha abarwayi imiti wabo byabafashije kugabanya iminsi bamaraga mu nzira bajya kwivuriza mu bitaro bya Butaro muri mu majyaruguru y'igihugu byita ku barwayi ba kanseri umwe mu barwayi bagezwaho iyi miti na drone uvuka mu karere ka Kirehe mu ntara y'Iburasirazuba yabwira Dijwi rya Amerika ko utu tudege twababereye igisubizo nahiye ubwoba nibaza ukuntu nzabona imiti kuko byari guma mu rugo nta hantu umuntu yajyaga nta gutega imodoka ntaki ntekereza ukuntu imiti nzayibona ariko ntabwo byatinze naje guhamagara ibutaro barambwira ngo imiti bazaza bayitwoherereza nyuma y'iminsi nk'ino barayinyoherereje cyane abyakiriye neza ahubwo numvaga ngiye gusubira inyuma kandi nari kubona ameze neza ngiye gusubira inyuma kuko nawe kubona imiti kandi imiti yinyoye nabi kiba ari ikibazo gikomeye ariko ubu ngubu imiti ngeraho nta kibazo tukangeraho neza izanwe na dorone uyu mubyeyi asobanura aho kuzanirwa imiti aho atuye byanamufashije kugabanya amatike yakoreshaga bajya ku bitaro bya butaro narabyukaga mu gitondo ngahaguruka rusumo hakatisha itike ya bitatu magana abiri nkagera i kigali i kigali nkakatisha itike ya bitatu igera i butaro kuva kuri santire y'aho imodoka ikugeza butaro utegana moto ya magana ane ukagera i butaro nimugoroba akaba ngombwa yuko uri buharare kuko wasangaga abaganga bagiye ukarara ku bukeye ukabonana na muganga imiti ukayibona nko mu ma saa munani saa cyenda naza nkarara i kigali mu gitondo nkongera nkatega nkagaruka rusumo ariko nishe igihe cyanjye nishe akazi kanjye natanze n'amatike menshi ariko ubu byaroroshye imiti bayingezaho nta kibazo korona indamutse irangiye iyi gahunda yakomeza kuko ni nziza kujya ubutaro ni kure biranavuna haba n'umuhanda mubi ugerayo wavunitse cyane icyifuzo cy'uyu mubyeyi urwaye kanseri ni nacyo umuryango inshuti mu buzima ufite cyo kuzakomeza kwifashisha utu tudege nubwo covid cumi n'icyenda yaba yarangiye muganga ashyirambere asobanura ko basanze gusangisha abarwayi imiti ku misozi yabo bibafasha kutavunika bakora ingendo uyu muganga kandi avuga ko kuva ikigo cya butaro kivura kanseri cyashyirwaho mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri bamaze gufasha abarwayi basaga ibihumbi icumi muganga ashyirambere agasobanura ko usibye kwita ku banyarwanda barwaye kanseri uyu muryango umuryango unafasha bamwe mu baturage baturuka muri repubulika ya demokarasi ya kongo ndetse no mu gihugu cy'i burundi asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali tukiri mu rwanda amaresitora atandukanye yo mu mujyi wa gisenyi mu karere ka rubavu na bamwe mu bayagana baravuga ko babangamiwe cyane n'icyemezo cyafatiwe amaresitora cyo gukoresha udusahane abakiriya batwaramo ibiryo tuzwi nka take away mu cyongereza ku buryo hari amaresitora yahisemo gukinga imiryango ibindi kuri iyi nkuru turabibaza mugenzi wacu jean batiste ndabananiye uyu mukozi w'imwe mu maresitora yo muri uyu mujyi yafunze utashatse ko tumutangaza imyirondoro ku mpamvu ze bwite yasobanuriye ijwi rya amerika kuri uyu wa gatatu ko basanze nta yandi mahitamo bafite usibye gufunga muri rusange hano igisenyi amaresitora ni gake cyane abantu bashobora kuba baza gusaba serivisi ya tekawe bikaba byaho birutwa n'uko waba ukinze kuri tekawe mwafunze mumaze kubona yuko nta bantu bari kuza ushobora kumara nk'iminsi nk'itatu ine nta muntu urakira kandi ufite inzu uri kwishyura abakozi ibyo wari wateguye ugasanga biri kukugurisha mu gihombo kinini uyu mukozi wa oberge do gisenyi nawe arunga mu rye akanarondora amaresitora yose azi yafunze kubera gutegekwa gukoresha utu dusahani abantu baraza wabwira umuntu ngo nafate ibiryo abijyane muri tekawe avuye nk'i Kigali nta handi hantu agomba kwicara akavuga ati ese aragenda ari kubungana ibiryo muri tekawe abakiriya barabuze barabuze burundu umuntu icyemezo gikorerwa gufatwa ari icyo gufunga eee biraruta birarutwa nuko wafunga none se niba ubonye umuntu wa mbere akaza akakubwira ati ntabwo yabishobora gutwara ibiryo muri tekawe uyu ukora resitora yitwa arena restaurant yatubwiye ko iyi resitora ikigerageza gukora ariko ko ari nko gukora ubusa ku mafaranga binjizaga umunsi umwe ubu byabasaba iminsi iri hagati y'itatu n'itandatu kugira ngo bayinjize ejo hari umumotari waje ati mumbabarire mu biryo ndashonje turamubwira urabyara urubijyane ati se ndabijyanayo kuko ndajya kubirira mu muhanda muri kaburimbo ntabwo mwimwe ubishaka hari undi waje ngo avuye niba ari ku karere ngo nibwo yagera inahangaha ngo hari ibintu byari bimeze ati nta muntu n'umwe nzi inahangaha ndajya kubirira he koko aba bamotari nabo batubwiye ko batabitwaramo twebwe gukoresha tekawe biratubangamiye umumotari uzi uko wahorana inzara iyo atakize ikintu mu nda ntabwo akazi ke kagenda neza tekawe se wayifata wayirira hano he ndure se wapari ukareba mu muhanda ntabwo umuco nyarwanda wawe umuco nyarwanda ntabwo ari kutegeka ntabwo wumva wajya nk'ahantu wenda hihereye ngo wicare urye ntabwo byashoboka uhise nka hese tekawe mbese ziratubangamira cyane egera ukuntu uyifata mu ntoki itwaye na moto ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere rdb nicyo gifite amaresitora mu nshingano zacyo kirabasaba kuba bihanganye uyu ni emmanuel nsabimana umuyobozi ushinzwe ibigo by'ubukerarugendo n'amahoteli muri rdb hari ibintu ngira ngo abanyarwanda tugomba kugerageza kumva ibintu uburyo guverinoma igenda ibirekuramo igenda ikurikiza priorite sinavuga ko amaresitora n'amahoteli atari priorite mu by'ukuri ni priorite ariko ureba za serivisi z'ibanze zidashobora kubura ntabwo uzafunga farumasi ntabwo uzafunga ibitaro ntabwo uzafunga abantu batanga amazi wasake cyangwa abatanga amashanyarazi mu byo bari gusaba ntawe uhakanye ko bitari byo ubwo buvugizi buzakorwa icyo rero ni icyifuzo tuzatanga ngewe numva turi ku ruhande rumwe ahubwo wenda ni uko bo bashaka ko ibintu byakorwa uyu munsi cyangwa ejo njyewe nkaba ndi gushyiramo iminsi cumi n'imwe yo kwihangana bagategereza yongeraho ko ubwo buvugizi buzakorwa igihe imibare izatangwa n'inzego z'ubuzima izabigaragaza ko icyorezo cya covid cumi n'icyenda kigabanya ubukana ku buryo bakomorerwa bakakira ijanisha runaka ry'abakiriya babo iyo mibare yitezwe gutangwa mu minsi cumi n'umwe isigaye kuko hashize iminsi ine kuva iki cyemezo gifashwe twamenye ko iki kibazo kiri no mu bindi bice by'igihugu binyuranye nsabimana nawe yemera ko koko utu dusahane tubangamira abantu benshi ku mpamvu zirimo kutatumenyera jean batiste ndabananiye ijwi ry'amerika umuryango wa kabuga feliciyani ufungiye irahe mu buhorande urasaba ko urubanza rwe ruseswa mu itangazo ejo washyize ahagaragara wavuze ko feliciyani kabuga ukurikiranyweho ibyaha bya jenoside no gushishikariza rubanda gukora jenoside ataburanirwa uko bikwiye bagasaba ko umwunganira mu mategeko yahindurwa kandi ko kabuga feliciyani adashoboye kwiburanira kubera intege nke avugana n'ijwi ry'amerika umuhungu we donatien kabuga yatangiye abwira mugenzi wacu veniste nshimiyimana impamvu bifuza ko urubanza ruseswa yo gusaba ariko urubanza ruseswa byarasabwe n'agamatike bisabwa n'umwavoka witwa menore tite uri umwavoka wemewe ubu ngubu w'umubyeyi wacu yari yarabisabye ariko nk'uko tubivuga umwavoka n'umwavoka tudafitiye icyizere umubyeyi wacu adafitiye icyizere nk'uko yabisabye nk'uko twabivugaga nk'uko twabitekerezaga bisabye atabishyiramo ingufu nyinshi ku buryo n'abacamanza kugeza ubu ngubu ntabwo bari babyemera ariko icyo tubona gusa ni uko uwo mwavoka icyo kibazo cya mbere gikomeye ni uko ari umwavoka umubyeyi wacu adafitiye icyizere natwe ubwacu umuryango udafitiye icyizere urimo urakora ibintu bimeze nk'imikino gukora nk'aho umubyeyi wacu noneho ashobora kumuha amategeko akamuyobora kandi umubyeyi wacu icyo tuvuga gusa ni uko ntabwo afite ibibazo by'ubuzima bituma adafite imyumvirire ihagije yatuma aha amategeko cyangwa ayobora umwunganizi we none se niki cyatumye uwo munyamategeko emmanuel artite ata icyizere mwari mumufitiye icyatumye uwo munyamategeko ata icyizere twari tumufitiye ni uko yagize gutya atangira kuzaguma atatugezaho ibyerekeye umubyeyi wacu akupa kontakite n'umuryango atangira kuzaguma akora ibintu mbese ubona ameze nk'abikora yihishe tutazi ibyo akora kandi nk'ubu ngubu tukabona mu mikorere ye agenda nk'uko nabivuze akora nk'aho umubyeyi wacu afite ingufu afite imyumvire yo kuburana donc nk'ubu ngubu ushize hari ibyo bita conference de mise en etat ni audience yabaye y'abacamanza kumwe n'abavoka mbese ni nk'urubanza rwabaye kugira ngo ashire imbere y'uko umubyeyi wacu adashobora kuburana yasabye yuko bamwongera ubushobozi bwo kugira ngo ashobore kuburana donc ibyo byose ni ibintu bigaragaza yuko atitwara nk'uko yari akwiye kwitwara akurikije inyungu z'umukiriya we ni ukuvuga z'umubyeyi wacu ashira imbere y'uko umubyeyi wacu afite ibibazo byo kuba yagira yaburana afite ibibazo byo kuba yagira imyumvire yo gutanga amategeko yo kubura umwunganizi nibyo twamagana ariko se mwebwe ni ibihe bimenyetso bigaragaza ko umubyeyi wanyu adashobora kuburana ibimenyetso birahari kandi nabo ubwabo abamutaye muri yombi barabyibonera umubyeyi wacu tugerageza kumuvugisha kenshi iyo tumuvugishije ntabwo amara n'iminota ibiri kuri telefoni akenshi amarana amasogonda kubera yuko turamusuza agahita dusezera nta ngufu aba afite zo kuvuga ni umuntu iyo tumuvugishije ababaza ati mbese ndi he ntabwo azi ko afunze ntabwo azi igihugu arimo ubwo se uwo muntu udafite icyo gifaransa nicyo bita confusion umuntu ufite imyumvire mike gutyo kandi bigaragara mwumva uwo muntu afite ingufu zo kuburana hakiyongeraho yuko ahora agira ibibazo by'ubuzima bisaba kuba akenshi aba ari mu bitaro mu gihe kitarenze ukwezi cyashize amaze kujya mu bitaro inshuro ebyiri zose ntabwo noserema afite ingufu zo mu mutwe imyumvire yo kuba yaburana ariko n'ubuzima muri rusange ni fragile ku buryo ntabwo agora yaragombye kuba ari muri pizo nta nubwo yari afite ingufu zo kuburana kuri simpoma kubera ko ni umuntu ugeze mu zabukuru kandi ufite ibibazo by'ubuzima bikomeye bidashobora gutuma akomeza ari muri iyo situwasiyo none se umunyamategeko umwunganira niba nkamwe nk'umuryango mutakimwizeye hazakurikiraho iki uwo mwavuka maze igihe kirekire umubyeyi wacu yasabye kubera ko umubyeyi wacu Eliphaz aratwizera nawe ya- yasabye yuko uwo mwavuka yuko ava muri dosiye uwo mwavuka arabyirengagiza ariko n'abajije nabo ba- sinzi impamvu nabo banze yuko mwavuka ava muri dosiye ariko ibyo turakomeza tuzakomeza tubyamagana tuzakomeza dusaba yuko umwavoka ava muri dosiye hakagira umwavoka w'icyizere ushobora kurengera inyungu z'umubyeyi wacu ariwe winjira muri dosiye nibyo turimo turaharanira kugeza ubu ngubu donatien kabuga ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya wahaye ijwi ry'amerika ndabashimiye denise nshimiyimana twibutse ko ibyaha kabuga feliciyani ashinjwa harimo jenoside no gushishikariza rubanda gukora jenoside no kurema no guha intwaro interahamwe umutwe witwaraga gisirikare uregwa uruhare runini muri jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane tujye noneho muri repubulika ya demokarasi ya kongo aho impunzi z'abarundi ijana na mirongo inani zari zimaze imyaka ibiri mu nkambi y'agateganyo ya mongemonge iri mu mujyi wa baraka zaraye zijyanywe mu nkambi ya murongwe iri muri teritwari ya fizi intara ya kivu y'epfo ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika vedaste ngabo uri i murongwe izi mpunzi zazanwe muri iyi nkambi ku gicamunsi cyo kuri uyu wa gatatu ziherekejwe n'amashyirahamwe ya ASR, ARD, IDC hamwe na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi zivuga yuko zishimiye kuva muri iyo nkambi y'agateganyo ya mongemonge kuko zari zirambiwe n'ubuzima bubi zari zibayemo mu gihe cy'imyaka ibiri minani jean bosco ni umwe mu mpunzi zavanwe mu nkambi y'agateganyo ya mongemonge mu binezere ni uko ngaho ari ahantu dushonje tuzoshobora gusohoka ikambi tukajya guca ingero ntabwo hameze nk'imo- nk'imongemonge imongemonge ho batwugana hari hameze nko mu gasho tukaguma turindiriye ijya mfashanyo yabo nyine y'injya y'amanjegeri nu- n'ubugari bwa bigori nabwo nyine butameze neza hari abana byagwaza mu nda hanyuma ikindi nacyo nyine ni uko imangemange n'isuku ntiryari ryifashe neza twari turi abantu benshi kandi twebwe abanyeshuri turananezerewe kubona nyine eh, tuje kubera tuje tubandanye ibyigwa imangemange tuba tuhamaze imyaka ibiri twarahagaritse ibyigwa aba barundi biganjemo abana n'abagore bavuga yuko kugera muri iyi nkambi ya murongwe bigiye kubafasha byinshi birimo guhabwa imfashanyo y'amafaranga atangwa n'ishyirahamwe rya pamu yo kugura ibiribwa ndetse no gushaka amasambu yo guhingamo bigira imana nonsiyata ni umugore uri mu kigero cy'imyaka mirongo itanu y'amavuko ndi umwe mu bavuye mongemonge nari ndahamaze imyaka ibiri ndi muri taranzike ya mongemonge none nkaba uno munsi uri hejuru nshyitse mu nkambi ya murongwe ndanezerewe cyane turi kumwe n'ibibondo byanjye ndanezerewe rwose kubona yuko nshyitse ahantu nisanzuye ntoshobora kurima nkimbura
gusa izi mpunzi zavanwe muri iyi nkambi zifite amakenga bitewe n'uko iyi nkambi zihitiyemo hari izindi mpunzi zimaze iminsi zihungura bitewe n'imibereho mibi zivuga yuko zari zibayemo ubwo dushikiye ahantu abantu bariko barahava twebwe duhisemo kuza kubera icyo twahunze tuva mu burundi ntabwo kirahera rero mu mvugo itarahera twosaba haseri ikadufata mu mugongo ikazira duha imfashanyo nk'uko yari isanzwe ifasha abo bariko baragenda kandi ikongera ingufu kugira ngo ubwo buzima bubi bari babayemwo butuma bariko barasubira mu burundi kugira ngo ishyiremo ingufu natwe tugire icyo turonse hama tube turagumye ngaho umwanya ibyo- icyo twahunze kitarahera mugabo amakenga mfise nuko bamwe nsanze bariko barahunguka bagenda bongera bagenda nanjye nkaba mbona yuko natwe tuje twari tuzi yuko tuje kumererwa neza mu mutima none umenga umutima natwe urohagarara kubona twohunguka tutarabona natwe aho twigejeje umuyobozi userukira komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu nkambi ya murongo bwana didier mwangala avuga yuko bakiriye impunzi ijana na mirongo urunani zigizwe n'imiryango mirongo itandatu zose zavuye mu nkambi y'agateganyo ya mongemonge muri iyi nkambi ya murongwe irimo impunzi zirenga ibihumbi umunani kabiri no mu birometero bigera kuri mirongo itandatu n'inkambi ya rusenda niyo nkambi ijya yakira impunzi z'abarundi ziba zivuye mu nkambi z'agateganyo za kavimvira sange ndetse na mongemonge kenshi na kenshi kubera gutinda mu nkambi z'agateganyo usanga zimwe mu mpunzi z'abarundi zifata icyemezo cyo gusubira mu gihugu cy'u Burundi zitarahabwa n'ubuhungiro vedase ngabo ku bwaradijwi ry'amerika imurongo yo mutara kivu y'epfo dusoreze amakuru yacu kuhareba urubyiruko minisiteri y'ububanyi n'amahanga leta zunze ubumwe za amerika iteguye ibiganiro by'iminsi ibiri byahuje urubyiruko rwo mu bihugu byo munsi y'ubutayu bwa sahara urubyiruko rugera muri magana arindwi rwo muri afurika nirwo rwatumiwe muri ibi biganiro byakozwe mu buryo bw'ikoranabuhanga kubera icyorezo cya virusi ya korona byitabiriwe na minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa leta zunze ubumwe za amerika anthony blinken na madame linda thomas greenfield ambasaderi wa amerika muri onu iyi minisiteri yateguye ibi biganiro ifite intumbero yo gushyira imbere umuyobozi ukiri muto mugenzi wacu timu ishimwe mu nkuru irambuye ibi biganiro by'iminsi ibiri byatangiye ku itariki ya gatatu bikomeza ku itariki ya kane z'uku kwezi kwa munani byitiriwe uwahoze ari perezida wa afurika y'epfo nelson mandela minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya leta zunze ubumwe za amerika yateguye ibi biganiro yavuze ko gukoresha ibi biganiro birimo urubyiruko rwo mu bihugu mirongo ine n'icyenda byo muri afurika yo munsi y'ubutayu bwa sahara ari ingenzi kuko ari uburyo bwo guteza imbere umuyobozi ukiri muto ibi biganiro kandi byari bigamije guhuza urubyiruko rwo muri afurika ubwarwo n'abayobozi bo muri guverinoma ya amerika abikorera ku giti cyabo n'abayobozi ba sosiyete sivile mu rwego rwo kubaka umubano wakwagura imbago z'inzego za leta zunze ubumwe za amerika ku mugabane wa afurika minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa leta zunze ubumwe za amerika anton blinken yavuze ko ashyigikiye iyi gahunda kandi anejejwe no kuba yagize amahirwe yo kuganira n'uru rubyiruko I'm a huge admirer and supporter of the Mandela Washington Fellowship, so I'm delighted to have this chance to speak with you all.
ndanezerewe cyane kandi ndashigikiye iyi porogaramu yitiriwe mandela nezerejwe kandi no kuba nabonye amahirwe yo kuvugana namwe mwese cyane cyane umugwi wo muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe userukiye ibihugu mirongo ine n'icyenda byo muri afurika yo munsi y'ubugaragwa bwa sahara covid cumi n'icyenda yatumye uyu mwaka uba umwaka udasanzwe ituma inama iba ku ikoranabuhanga blinken yakomeje avuga kandi ko ashimishijwe n'uko iyi gahunda yashyize imbere ejo ahazaza h'umugabane wa afurika mu biganza by'abayobozi bakiri bato yongeraho ko ari iby'agaciro kubafasha kugera ku nzozi zabo
ariko turanezerejwe no kugira uruhara mu rugendo rwanyu ndibuka dutanguza iyi porogaramu mu bihumbi bibiri na cumi na kane twari twishimiye iyi gahunda kuko yashyize imbere kazoza ka afurika mu biganza by'urwaruka ubu muri afurika hari abarongozi barenga ibihumbi bitanu bakiri bato kandi bakora akazi gakomeye karimo ibibazo bikomeye bishobora kugira ingaruka ku buzima bw'abanyafurika bagenzi babo harimo kandi guteza imbere ibikorwa byo kwishingira ubuzi uburezi bushingiye ku kugarukana demokarasi no gukomeza inzego za sosiyete sivile mu rugendo nari mperutsemwo muri kenya na nigeria naragiranye ikiganiro cyiza n'abanyeshuri barangije muri iyi porogaramu yitiriwe mandela twavuganye ku bijyanye n'ikibazo cy'ubuzima ndetse n'ikirere icyo gihe nari nzi neza ko ndiko ndavugana n'abantu bazovamwo abayobozi naho madamu linda thomas greenfield ambasaderi wa amerika muri oni yavuze ko yibuka igihe iyi gahunda yo gutegura urubyiruko rwa afurika kuba abayobozi itangira kandi yiyumvamo umubyeyi wayo I remember when Yali was born and have been supporting the initiative for so long that you might call me a mother of Yali.
ndibuka iyi gahunda itangira nabaye umwe mu bayishyigikiye ku buryo munabishaka mwanyita mama wayo kandi nk'umubyeyi wese mwiza igihe cyose ndi kubavugaho biranshimisha ku bw'ibyo rero nyuma y'ibiganiro mufite inyungu nyinshi nk'abanyeshuri zirimo kungurana ibitekerezo no kubona inkunga n'ibindi byinshi ariko ibirenze ibyo ni uko mugiye kugira uruhare muri gahunda y'abayobozi bakiri bato kandi nanone ntimwiyumve nk'abayobozi ba afurika gusa ahubwo mwumve ko muhagarariye isi yose rero mufate akanya mwongere mutekereze ku byo mwize mwajyana aho mutuye no mu bihugu byanyu dutegereje icyo muzageraho abanyeshuri barangije muri iyi gahunda yitiriwe perezida nelson mandela bafite uruhare mu gutsura amahoro n'umutekano kwihutisha ubukungu no gushimangira inzego za demokarasi muri amerika ndetse no mu bihugu byo muri afurika yo munsi y'ubutayu bwa sahara
nshuti mwarimu duteze amatwi ibiganiro twari twabateguriye kuri iyi saha ntaha bihumurije ntimucikwe n'ibiza gukurikira tubashimiye rero kuba mwahisemo gukurikira radiyo yanyu ijwi ry'amerika kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi tubasezeye tubifuriza mwese amahoro n'amahirwe muri byose aho muherereye hose